እንግዲህ ኒውስዊት የአሜሪክ mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na fidel niyo ngabo na oriane itanga ishaka nanjye ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro vyo kuri ino saha kubera amakuru mwatanze polisi ikabasha kubirukankaho igafata batatu ariko mu kubafata ko bari bitwaje intwaro gakondo bakaba barwanije inzego z'umutekano kubafata bigoranamo kugeza ubwo babiri basize ubuzima uwo ni acp claude kaje guhakwa yoboye igipolisi mu ntara yo mu bumanuko bw'u rwanda avuga ku bantu babiri bishwe n'igipolisi mu ntara yo mu bumanuko bw'igihugu avuga ko abapfuye bashatse kurwanya igipolisi niba umuntu yafashwe agashyirwaho amapingu kandi bakirirwa bamubungana nk'aho bamujyanye ku mucumbi cyangwa bamushyikiriza izindi nzego yiturwa kuraswa uwo ni umwe mu banyagihugu babibonye bo bemeza ko abarashwe bari bambaye amapingu turavugana no kuri sentare nshasha yashyizweho mu rwanda kugira igabanye imanza zahora muri iyi sentare ntayinyuzwa no kubura kw'imiti mu karere k'ubuvuzi ka gitega mu burundi hamwe no kugaruka mu gihugu cya kongo kwa jean pierre bemba yamareka dutangurire ku ncamake y'amakuru yo hirya no hino tubafitiye igipolisi muri zimbabwe carashe imyuka ibabaza mu maso kuba ari mu myerekano bashigikiye abatavuganwe na leta uno munsi ku wa gatatu ku mugwa mukuru harare
inama mpuzamakungu y'amahoro yatanguye i kampala kuno munsi wa gatatu izomara iminsi itatu abakuru b'ibihugu by'ibiyaga binini bemeraniye kugerageza gutorera inyishu hamwe ibibazo bihanze akarere kabo
inyuma y'imyaka cumi n'umwe ari mu mahanga cumi muri yo ari mu munyororo jean pierre bemba yatahutse mu gihugu ciwe ca congo uno munsi wa gatatu akaba yakiwe n'abantu isinzi
umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu yiteguriye kubonana na bagenzi be bo mu ishirahamwe ry'ibihugu vya aziya y'ubuseruko bw'epfo muri singapore muri ino ndwi muri iyo nama hazoba harimwo abategetsi bo muri irane bo muri korea ya ruguru n'ibindi bihugu
duhere ku idonido ry'amakuru yo hirya no hino twabateguriye muri zimbabwe igipolisi carashe imyuka ibabaza mu maso ku bari mu myerekano bashigikiye abatavuganwe na leta uno munsi wa gatatu ku mugwa mukuru harare umuntu umwe yishwe arashwe mu myerekano y'inyuma y'amatora ni mu gihe umunyepolitiki akomeye atavuga rumwe na leta nelson chamisa yagirije umugambi uri ku butegetsi kuri kugerageza kwiba amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu n'abashingamateka kugira biwuhe intsinzi nelson chamisa ayoboye umugambi utavuga rumwe na leta mdc yatangaje ko yatsinze amatora imbere y'uko igikorwa cyo guharura amajwi kirangira yarashimiye abamushigikiye ku rubuga twitter yavuze ko batsinze amajwi y'abanyagihugu chamisa yatangaje ko nta gikorwa na kimwe cyo kwiba amajwi kizohindura ibyifuzo byabo perezida wa zimbabwe emerson mnangagwa nawe nyene yagiye ku rubuga twitter no munsi wa gatatu aho yateye akamo ko abanyagihugu baguma batekanye inteko za leta zarungitswe mu mabarabara y'umugwa mukuru harare gushwiragiza abashigikiye abatavuga rumwe na leta bari mu myerekano bamwe muri bo baturiye imipira y'imodoka barazibira amabarabara umugambi uri ku butegetsi mu gihugu cya zimbabwe zanu pf umenyesha ko watsindiye ibibanza byinshi mu nama nshingamateka ni ku bw'ibya mbere bivuye mu matora byashyikirijwe icesu n'umunsi wa gatatu ibiharuro by'umugwi ujejwe gutunganya amatora vyerekana ko umugambwe zanu pf watsindiye ibibanza ijana n'icyenda ku bibanza amajana abiri na cumi bigize inama nshingamateka umugambi ukomeye utavuga rumwe na leta movement for democratic change mu mfunyapfunyo mdc baronse ibibanza mirongo ine na kimwe abarorerezi b'umuryango w'ibihugu vy'iburaya batangaje ko amatora atabaye mu buryo buringaniye bamenyesha ko yaranzwe no gutera ubwoba abatora hamwe no kutizigira umugwi w'igihujejwe amatora no guhengama kw'itangazamakuru umuryango w'ibihugu vy'iburaya werekanye amakenga kandi kwitebeshwa ryo gushikiriza ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu umuryango uribaza nimba zimbabwe ishobora guhindura isura ifise mu makungu amajwi aracariko araharugwa ku bijanye n'amatora y'umukuru w'igihugu ibivuye muri aya matora bitegekanijwe gutangazwa mu mpera z'iyindwi tukiri muri afurika mu nama mpuzamakungu y'amahoro igamije kumara iminsi itatu muri uganda guhera kuri uno munsi wa gatatu abakuru b'ibihugu cane cane bo mu karere k'ibiyaga binini biteguriye gushira gushimikira cane cane ku bijanye n'ubumwe hagati yabo hagushimika cyane ku bituma abantu batumvikana byagiye biraba mu karere kabo abategetsi bo muri afurika y'ubuseruko bavuga ko bagiye kuja inama ku buryo boshika ku mahoro n'iterambere birama ivyo bakifuza kubikora mu ntumbero yo kurwanya ubugizi bwa nabi intambara n'ubukene bihanze akarere kabo umurundi ambasadeur fred ngoga gaterese ayobora ibiro bijejwe gukinga intambara no gukurikiranira hafi ibimenyetso by'intambara mu kagwi k'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika avuga ko imigwi y'iterabwoba nka el shabab muri somaliya usanga itunganyije neza kurusha amareta amwamwe iyo nama mpuzamakungu ikibera i kampala ibaye akaryo abakuru b'ibihugu bagiye kwerekana intererano yabo ku bibazo bihanze umugabane wa afurika ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika rimenyesha ko muri aka kanya afurika iriko iragerageza gukemura ibibazo mirongo ibiri nyamukuru bihanze uwo mugabane
radiyo ijwi rya amerika i washington dc inyuma y'imyaka cumi n'umwe ari mu mahanga cumi muri iyo mu munyororo jean pierre bemba yatahutse mu gihugu ciwe ca congo uno munsi kuwa gatatu yakiwe n'abantu isinzi bemba afite imyaka mirongo itanu n'itanu muri iki gihe yiyemeje ku vyerekeye guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu yigijwe inshuro zibiri vyitezwe ko azoba ku itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yashitse kinshasa avuye mu bubirigi n'indege ya wenyene inyuma y'uko sentare mpuzamakungu mpana vyahimukuye ko ivyaha vyo mu ngwano mu kwezi kwa gatandatu abantu ibihumbi n'ibihumbi benshi muri bo basemerera amajambo yiyamiriza perezida joseph kabila bakoraniye kw'ibarabara rikuru ryo ku mugwa mukuru kinshasa ivyo vyatumye abapolisi barasa imyuka ibabaza mu maso kugira imodoka bemba yarimwo irengane nico gitigiri kinini cyane c'abantu bari bakoranye kumvuza politike mu kiringo c'imyaka ibiri kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu perezida kabila yarageramiye bikomeye imyiyerekano ijanye n'ivya politike abihweza ibintu bavuga ko gutahuka kwa Bemba bigiye gutera ibibazo kurushiriza muri Kongo abarondera kwitoza bazotegerezwa gushikiriza kandidatire zabo ku itariki umunani z'ukwezi k'umunani bategerezwa kandi kuba bari mu gihugu kugira bashobore gushikiriza kandidatire zabo
umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu yiteguye kubonana na bagenzi be bo mu ishyirahamwe ry'ibihugu vya aziya y'ubuseruko bw'epfo muri singapore muri ino ndwi ni mu ntumbero yo kumenyekanisha ivyifuzo vya perezida trump vyerekeye ukwishyira n'ukwizana mu budandaji mpuzamakungu mu karere k'inyanja y'abahindi na pasifika yamara ibibazo vyerekeye igihugu ca korea ya ruguru bishobora gushigwa imbere kurusha ibindi abajijwe niba bazoganira na mugenzi we w'igihugu ca korea ya ruguru rin yong hung muri singapore umutegetsi mu biro vy'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu yishuye abamenyeshamakuru avuga ati korea ya ruguru ni kimwe mu bihugu mirongo ibiri n'indwi bigize umuryango wa asian asian rero ibiganiro bizoba hagati yavyo bizoba birimwo korea ya ruguru umushikiranganji wa iran ajejwe imigenderanire n'amahanga javad zarif nawe nyene azoba ari muri iyo nama yamara uwo mutegetsi nyene wo mu bushikiranganji bwa amerika avuga ko ata mugambi uhari wo kuganira n'igihugu ca iran muri ayo manama
tugaruke muri afurika abantu bane bemejwe ko bafise umugera w'indwara ya ebola mu buraruko bushira ubuseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo aya makuru yemejwe n'abategetsi no musi wa gatatu buramatari w'intara kivu yo mu buraruko julien paluku yatangaje ivyerekeye ukwiyandikiza kwa ebola ku rubuga twitter ivyo ni indwi imwe inyuma y'uko abategetsi bajejwe amagara y'abantu ba kongo n'ishirahamwe onu batangaje irangira ryo kwiyandukiza kwiyandukiza gutandukanye kw'iyo ndwara kwahitanye abantu mirongo itatu na batatu mu karere ko mu buraruko bushira uburengero bwa Congo. Buramatari Julien Paluku yemeje ko umugera wa Ebola wiyadukije mu ntara yiwe yasabye abanyagihugu kuguma batekanye no gufata ingingo zo kwirinda kwandura uwo mugera. Abategetsi bavuga ko muri iki gihe biteguye neza kurushiriza ku vyerekeye guhangana no kwiyadukiza kwa Ebola. ivyo bitandukanye n'ikiza ca Ebola ciyadukije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane gihitana abantu barenga ibihumbi cumi na kimwe benshi muri bo mu bihugu vya Guinea, Liberia na Sierra Leone. radiyo ijwi rya amerika washington dc amakuru yo mu karere eh, tuyahere mu rwanda aho ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri igipolisi cy'u rwanda cishe kirasha abantu babiri mu karere ka huye bazira ubusuma mu nama yihutihuti igipolisi mu ntara yo mu mpanuko caciye gikoresha abanyagihugu catangaje ko abarashwe ari abasuma bageramira ibikorwa by'iterambere kandi bashatse kurwanya inzego z'umutekano ababibabonye bo baremeza ko abarashwe bari bambaye amapingu ibindi kuri nkuru twumvise umumenyesha amakuru wacu Eric bagira ubusa amakuru atangwa n'abaturage bo mu murenge wa Huye akarere ka Huye mu kagari ka Sovu aravuga ko abaturage babiri bishwe barashwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ahagana mu masaha kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba abarashwe n'igipolisi ngo barimo basenya amatiyo yagaburiraga amazi abaturage muri ako gace ababibonye baravuga ko abarashwe n'igipolisi cyabanje kubafata kibambika amapingu ahagana mu masaha munani kibamanura mu gishanga cy'umusozi wa Huye nyuma cyongera kubazamura umusozi ahagana mu masaha kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba bumva amasasa aravuga bari abahungu bagiye bakora icyuma ariko ntibari basanzwe babikora babikoze uyu munsi wonyine noneho bagiye abapolisi baraza ari benshi babashyiraho amapingu barabamanura mu giturage hasi bambaye amapingu barongera barazamukana bigeze saa kumi n'ebyiri n'igice twumva amasasu arabuze mu kanya gato baravuga ngo ntituze ngo dutware abantu bacu umwe nta mwambaro yari yambaye wo hejuru yakubiswe cyane biteye ubwoba kuko inda yari imeze nk'aho bamukataguye uwa kabiri nawe yakubiswe cyane ku buryo iki yagiye ameze byahuye yasabaga imbabazi bikanga bikaba iby'ubusa mu nama y'igitaraganya polisi mu ntara y'amajyepfo yahise ikoresha abaturage yashimangiye ko abarashwe ari abajura kandi ko bashatse kurwanya inzego z'umutekano ACP Claude kaje guhakwa kuriye polisi mu ntara y'amajyepfo kubera amakuru mwatanze hanyuma polisi ikabasha kubirukankaho igafata batatu ariko mu kubafata ko bari bitwaje intwaro gakondo bakaba barwanije inzego z'umutekano barwanije polisi hanyuma kubafata bigoranamo kugeza ubwo babiri basize ubuzima icyakora babibonye bo bakavuga ko polisi ikimara gufata abo baturage ikababohesha amapingu yahise ikumira rubanda kongera kwegera aho yari yabashyize abo bakavuga ko bigoye kuba bari burwanye inzego z'umutekano kandi bari mu mapingu twe turabona rwose ari akarengane babaza n'abaturage bose umuntu yaba ari ku mapingu ashumitse ubwo ze mwarwana gute ni amakosa yakozwe nkakure babamanukanye mu cyaro bafite amapingu iyo babajyana mu nzego zindi bakababaza impamvu bagiye kugicukura ahubwo ntibajye kurazirwa hariya ruguru bari babamanukanye kandi bari ku mapingu babuye bageze hepfo barongera barabazamukana hari ku manywa abantu bose bararebaga twari ku gasozi twese turiho tureba iyo babajyana bakabafunga none bakaza bacura urubanza niba umuntu yafashwe agashyirwaho amapingu kandi bakirirwa bamubungana nk'aho bamujyanye kumucumbikira ngo bamushyikirize izindi nzego yiturwa kuraswa no mu ruhame bamwe babwiye inzego z'umutekano n'iza gisiviri ko ibyabaye bihabanye n'ibyo igipolisi cyasobanuraga uyu yababwiye ko yitwa joseph ntakirutimana bavuze yuko abayobozi nyine baza kubafata ngo bahise babatangira babarwanya ariko abantu barafashwe bambikwa n'amapingu twese twari duhari tubireba aho ikintu cyatubabaje ni uko bavuze ngo kibabona ngo bahise batangira ngo kubirukankana ngo barwana ko bamaze akanya kanini bana bafite mu maboko yabo baranabamanukana babageza hafi y'abaturage bari bari batuye barongera barabazamukana muri iriya shyamba hariya munsi yawe ririya mubona ariko uko byagenze siko babivuze nicyo kibazo nari mfite igipolisi gikomeza gushimangira ko kubera umurongo w'ubutegetsi mu kugeza ibikorwa remezo by'iterambere ku baturage inzego z'umutekano zitazigera zihanganira na rimwe uwashaka gusenya ibyo bikorwa remezo bimaze kugerwaho kandi dufite ya nshingano dufite rya hame ryo kurinda ibyo leta y'ubumwe yatugejejeho abo bantu rero ntabwo inzego z'umutekano tuzabihanganira murabyumva neza muranyumva neza turumvikana ntabwo tuzabyihanganira ko umuturage arazwa rwa ntambi n'umujura bwana Andre Kamana umuyobozi w'akarere ka Huye wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu yibukije ko abaturage bagomba guhanahana amakuru n'inzego z'umutekano bicungira umutekano ababurira kandi ko abashaka kurwanya inzego z'umutekano bazirikana ko imbunda atari inkoni abantu batanze amakuru bayatangira ku gihe bavuga yuko hari itiyo bariho barandura hanyuma polisi igiye kwinterivena ba bandi bari bafite amashoka n'imipanga barayirwanya bajya kuyitema icyo gihe rero nk'umuntu ushinzwe umutekano ntabwo uzemera gutemwa kandi ufite imbunda kuko imbunda ntabwo ari inkoni bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze harasiwe abo ngabo bo bagakomeza guhakana ko abo bayobora barwanyije polisi uyu twamurindiye umutekano polisi rero ikintu yabikoreye bashyitse ngo babarwanyije kandi njyewe nemeza yuko ubuse baba babarwanyije abantu bari ku mapingu ko bari babafashe se babashyira ubundi buyobozi abo bagabo ni inyangamugayo bari abana beza mu bikorwa bya leta twari tubanyeho neza aba bishwe barashwe mu karere ka huye mu murenge wa huye baje bakurikira abandi babiri nabo barasiwe mu murenge wa maraba mu cyumweru gishize nabo bashinjwa ubujura ingingo yo kwica barasha abambaye amapingu mu rwanda irasa n'itakiri nshya mu matwi ya bamwe kuko no mu kwezi gushize kwa gatanu mu mujyi wa kigali humvikanye utwara abagenzi kuri moto bagenzi be bavuze ko yarashwe n'umupolisi yambaye amapingu naho igipolisi cyo kikavuga ko yarashwe arwana no kwambura imbunda umupolisi icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu human rights watch cyasohotse mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi cyavuze ko inzego z'umutekano hirya no hino mu gihugu zishe zirashe abasivile bagera kuri mirongo itatu na barindwi hagati ya bibiri na cumi na kabiri na bibiri na cumi na gatandatu ni icyegeranyo cyateje umwuka mubi hagati ya human rights watch n'ubutegetsi bw'u rwanda ubwo twateguraga iyi nkuru ababuze ababo mu murenge wa huye bari basigaranye ikibazo cyo kubona amafaranga yo gukura imirambo mu buruhukiro ngo bajye kuyishyingura ni nanga ibihumbi cumi n'umunani na magana atanu ntabwo gihe cye icyo numva ni bamwe umuntu wanjye mushyingure n'ubundi baramwishe nta mafaranga nabona cyangwa bamushyingure dabo eh bagira ubusa ijwi rya amerika ibutari mu majyepfo y'u rwanda urakoze eric kuri iyo nkuru tukiri mu rwanda abacamanza cumi na batatu bo mu iyungururizo muri sentare nshasha yashyizweho kugira igabanye imanza zahora muri sentare ntahinyuzwa barahijwe na perezida paul kagame yabasabye gukora, gukorera mu bwigenge hatawe batera igitsure kugira ngo abanyagihugu babone ubutungane bwihuse ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika asumta kaboye
kuri uyu wa gatatu nibwo abacamanza b'urukiko rw'ubujurire barahijwe na perezida wa repubulika hanarahiye kandi umucamanza wo mu rukiko rw'ikirenga wo mu rukiko rw'ubujurire ndetse n'urukiko rukuru urukiko rw'ubujurire ruzajya rwakira imanza zaciwe n'urukiko rukuru n'ingereko zarwo urukiko rukuru rw'ubucuruzi ndetse n'urukiko rukuru rwa gisirikare ni urukiko rufatwa nk'igisubizo cya bimwe mu bibazo byakunze kugaragara mu butabera birimo kuba imanza zarabaye nyinshi mu rukiko rw'ikirenga abashaka ubutabera bakamara imyaka isaga itatu batarabona ubutabera uru rukiko ruzaba ruri hagati y'urukiko rukuru n'urukiko rw'ikirenga rukazajya ruburanisha imanza ku rwego rwa nyuma nk'uko urukiko rw'ikirenga rwabikoraga umuvugizi w'inkiko mu rwanda mutabazi arisoni yasobanuye uko uru rukiko ruzafasha kurangiza mu buryo bwihuse imanza yerekeranye no kwihutisha imanza uko mubizi mu rukiko rw'ikirenga inteko y'abacamanza nibura yagomba kuba ifite abacamanza nibura batatu ariko agashya kaje mu kigo rw'ubujurire nuko nkuko mu zindi nkiko byakorwaga hazajya hashobora kuburanisha umucamanza umwe akaburanisha imanza ari umucamanza umwe ibyo turizera ko bizafasha mu kwihutisha imanza uru rukiko ruje gufata inshingano zahoze mu rukiko rw'ikirenga n'ubwo urwo rukiko narwo rutavuyeho umuvugizi w'inkiko mutabazi yasobanuye inshingano urukiko rw'ikirenga ruzagumana ntawe bivuze ko urukiko rw'ikirenga ruzasigara ntacyo rukora hari imanza nyinshi z'akarengane zihari zizajya ziburanisha urukiko rw'ikirenga hari imanza zerekeranye n'amatora hari imanza zerekeranye wenda n'amakosa ashobora gukorwa n'abayobozi bakuru b'igihugu hari guca imanza zitanga umurongo hari guca imanza zerekeranye no kugaragaza ikibazo kiba gihari bigatanga umurongo hari imanza zerekeranye na public interest izo zose zizajya zicibwa n'urukiko rw'ikirenga bivuze ko nk'uko mubibona nawe ruzaba rufite akazi perezida kagame warahije aba bacamanza yavuze ko mu myaka makumyabiri ishize mu gihugu hakozwe amavugururwa atandukanye agamije kubaka inzego z'ubutabera yavuze ko aya mavugururwa n'imikorere myiza y'ubutabera bw'u rwanda aribyo bituma rukomeza kugirirwa icyizere n'abenegihugu ndetse n'abanyamahanga perezida kagame yasabye abacamanza barahiye kuzakorera mu mucyo ni uko ubwo butabera bwacu bwazira ruswa no kubogama gukorera mu mucyo kandi abacamanza bagafata imyanzuro bifuza batavugiwemo kandi ibyo byose nibyo biha abaturarwanda n'abashoramari mu gihugu cyacu icyizere cyo gukora imirimo yabo batishisha kuko bazi neza uburenganzira bwabo ko bwubahirizwa banazi neza ko nta wabarenganya kuko hari amategeko n'inzego z'ubutabera zibarengera uru rukiko rw'ubujurire rutegerejwe kuzaburanisha zimwe mu manza zari zitinze mu rukiko rw'ikirenga nk'urw'umuhanzi Kizito Mihigo umaze imyaka itatu asomewe to mu byabagamba na Rusagara Frank ndetse n'urubanza rwa Joel Mutabazi izi ni zimwe mu manza zakurikiranywe na benshi kugeza ubu zikaba zitari zakaburanishijwe mu bujurire asuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru mu burundi bamwe mu banyagihugu bivuriza mu karere k'ubuvuzi ka gitega bavuga ko bitaborohera kubona imiti y'indwara zibakarira mu gihe zimwe muri izo ndwara leta yash- yashe- yafashe ingingo yo kuzivuza ku buntu abarongoye akarere k'ubuvuzi ka gitega bavuga ko ivyo abanyagihugu bavuga ata shingiro bifise kuko imiti ikwiye yo kuvura indwara zikaze muri kino gihe ikwiye kandi nyinshi zivugwa ku buntu ibindi twumvirize umumenyesha makuru wacu Fidede Antoine Salimana akarere k'ubuvuzi ka gitega kagizwe n'amakomine ya gitega na giheta amakomine asanzwe ari n'ayabamwe abantu benshi ugereranije n'andi makomine agize intara ya gitega bamwe mu banyagihugu bivuriza muri ako karere bavuga ko imiti barinda kwigurira mu maduka adandaza imiti naho bavuga ko imwe muri iyo itangwa ku buntu Ya, byagusaba iki oya ntari umuntu nizo kumazi yakeneye baguha ku mafaranga ufise mituwere ukuza utanga amajana umunani amajana atanu mugu udafise mituwere uvuga ndamunsi ibihumbi bitatu ngo uratora umuti oya oya ntibitworohera tuja ku mafarumasi we tuja kw'ifarumasi yemwe naho uba ufise inda yemwe utanga amafaranga nta na rimwe bamvuye ku buntu bantora marariya Jimmy usanzwe sinaho nino nahora mvugwa ku buntu nje vuba mugabo ivyino ndabibona jewe ino bamenyaka amahera nkatanga amahera nta kindi ndayagurana ntayaguranye naho umwana araryama nyene canke umugore akaryama nta nkagushikaho nzoyaronkera ndayaronse nkaheza nkamujana kwa muganga none ko ata miti wagusa bompa naho naba mbuzemwo amahera ijana batoma ntayobomba muganga onesiforo nzigira bajya arongoye akarere k'ubuvuzi ka gitega aremeza ko hari indwara zikarira abanyagihugu baba muri aka karere agatangura atubwira izibonekeza cane cane ngaha mu karere ki- ka k'ubuvuzi ka gitega indwara zi- zigwiriyeho n'indwara cyane cyane n'indwara ya malariya hariho n'indwara zi- usanga zijanye no gufungura nabi zifata cyane cyane abana hakaba n'indwara kandi zijanye eh, no gucibwamwo ziriya zijanye n'isuku hariho n'indwara zijanye n'indwara zo mu gikiriza zikunda kubafata usanga bafite inkorora situ- na cyane cyane abana Eh, nizo ndwara hanini ngaha dukunze kubona ngaha mu- mu karere k'ubuvuzi izo ndwara nka malariya n'indwara zo guhema nabi zikarira abana bafite imyaka iri munsi y'itanu abo nabo bakaba bavugwa ku buntu ndetse na malariya ikavugwa ku buntu haba ku bakuze canke abana muganga onesiforo nzigira bajya yemeza ko imiti ivura indwara zikareba abanyagihugu baba muri ako karere iriho kandi ikwiye akanemeza ko iyo miti itangwa ku buntu imiti y- i- yo kuvura izo ndwara cyane cyane malariya izo ndwara zo gucibwamwo izo ndwara eh, zijanye ni- ni- ni- no mu bihimba vyu- vy'ihemero vyo guhema nk'inkorora Eh, imiti i- iriho ngaha mu karere k'ubuvuzi ka gitega kuko eh, dufatiye nko kuri za malariya imiti ya malariya iriho ibipimo byo gupima malariya biriho Eh, nk'izo ndwara nabwiye zigwiriyeho eh, zaba izo za malariya yaba iyo miti yaba imisheke yaguhorisha yo kuvura indwara z'inkorora yaba ibyo gucibwamo ni imiti itangwa ku buntu naho ku bijanye n'indwara zifatira gufungura nabi uwo muyobozi w'akarere k'ubuvuzi amenyesha ko hari n'amashirahamwe bakorana mu kuzituza hariho n'amashyirahamwe adufasha mu bijyanye no gufungura nabi tukagisha abenegihugu ngene bategeza gutegura ifungurwa nshashe nabafungurira abana nandi mwaronka akanya mushobora no gucayo mukaraba ngene twigisha mihana bakaregeranya ifungurwa hanyuma hariho abantu bigishijwe ngene bi- bi- ba- bategura izo mfungurwa hanyuma abenegihugu gaca bigira hamwe tubasanze ku mitumbi iwabo ingene bategura imfungurwa zo gufungurira abana kugira tukinge izo ndwara zivuye ku gufungura nabi ku rwego rwose i- izo ndwara ziriko zi- zi- ziritabwaho I- ikibazo rero c- c'imiti c'ingene tu- tuzivura nta kibazo ngaha dusanga dufise muganga onesiforo nzigira bajya asaba abanyagihugu kwama bitura amavuriro ya leta hakuja kugura imiti mu maduka y'imiti batabanje gusuzumwa n'abaganga babyigiye igitega fidel d'antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika urakoze cyane fidele kuri iyo nkuru tuve mu burundi tuje muri congo bamwe mu baba mu gisagara ca goma barishimira ukugaruka mu gihugu kwa jean pierre bemba yigeze kuba icegera ca perezida uwo aherutse kurekurwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe ni mu gihe abandi bo babona ko yatukishije ubutungane mpuzamakungu bari bafitiye icizere claude ganza munyamagana haraduha ibindi kuri iyi nkuru ku isaa tatu n'iminota makumyabiri n'itanu za mu gitondo ku isaha y'i Kinshasa nibwo jean pierre bemba wigeze kuba visi perezida yageze mu murwa mukuru wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo nyuma y'imyaka cumi n'umwe adakoze ikirenge ku butaka bw'iki gihugu kuva ku wa kabiri w'icyumweru gishize akimara gutangaza ko azagera mu gihugu cye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani abanyekongo b'ingeri zinyuranye barimo abanyepolitike n'abandi bari bategerezanyije amatsiko niba koko azaza bamwe mu batuye mu mujyi wa goma ntibishimiye kugaruka kwe ndetse bavuga ko ari igisebo mbere na mbere ku bucamanza mpuzamahanga bwamugize umwere kubera ubutabera bwacu budafitiwe icyizere twe nk'abanyekongo twari twiringiye ubucamanza mpuzamahanga nabwo bwadutengushye mu by'ukuri turibaza igihe imiryango y'ababuriye ababo mu bwicanyi bw'ingabo za bemba bazabonera ubutabera uko ubu biyumva ni wa muco wo kudahano hawe intebe noneho ubugizi bwa nabi bugiye gufata indi ntera kubera imitwe y'inyeshyamba ivuka umunsi ku wundi igakora ibyaha by'intambara ibyibasiye inyokomuntu n'ibya jenoside kumenya ko batazabiryozwa bizatuma noneho ubugome bwiyongera ku rundi ruhande ariko hari abishimiye kugaruka kwe ni umunyekongo nkatwe muhaye ikaze mu gihugu cye ubwo yagizwe umwere arisanga mu gihugu cye njye ubwanjye niyumviye jean pierre bemba avugana n'itangazamakuru bwa mbere nyuma yo kurekurwa yaravuze ati nsubiye mu gihugu cyanjye nta nzika no kwihorera ni imbwirwaruhame nk'iyo nelson mandela yavuze agifungurwa yaravuze ati tugomba kubaka igihugu kidaheza aho abirabura n'abera babana jean pierre bemba nawe yaravuze ati waba ukomoka mu burasirazuba cyangwa mu burengerazuba icy'ibanze ni igihugu cyacu rero bakwiye kwakiranwa yombi jean pierre bemba agarutse mu gihugu afite umugambi wo guhatanira kukiyobora akazahagararira ishyaka rye mlc twanabajije abaturage icyo bamutekerezaho mu gihe kandidatire yakwemerwa bati bose azatorwa n'abandi batari njyewe ntajwi ryanjye kugeza ubu sinabihamya niba namutora bizaturuka ku mirongo migari n'imigambi afitiye abaturage ariko nk'umunyekongo namwifuriza amahirwe icyo nzi ni uko hazaba amatora ariko sinzi umukandida uzanyemeza akamutora byaterwa na politike ye n'ibyo ateganya gukorera igihugu ariko ubu sindahitamo jean pierre bemba yageze i kinshasa ari kumwe n'umugore we n'abana babo babaga mu gihugu cy'ububirigi yakiriwe n'abavandimwe n'abarwanashyaka b'ishyaka rye mlc jean pierre bemba wavuze ko anejejwe no kugaruka mu gihugu cye polisi yamujyanye shisha itabona ku cyicaro cy'ishyaka rye mlc ntiyamwemerera kugenda ku muvuduko muto agaragiwe n'abaje kumwakira ingingo irebana n'aho senateri jean pierre bemba yaba ari nayo yavuzweho byinshi ishyaka rye mlc ryari ryasabye minisiteri y'umutekano gushyira uburinzi bw'abapolisi icumi mu rugo rwa se wa jean pierre bemba ruteganya n'icyicaro cy'ishyaka pprd rya joseph kabila muri metero ijana gusa ujya ku ngoro ye ariko iyi minisiteri ntiyahita igira icyo ibitangazaho ni mu gihe ingabo za oni ziri mu butumwa bw'amahoro muri congo monusco zo zavuze ko gucunga umutekano w'abasenateri bitari mu nshingano zazo ku wa gatanu w'iki cyumweru kandi byitezwe ko undi munyepolitiki ukomeye mu batavuga rumwe na kabila azasesekara mu gihugu uwo ni moyize katumbu uri muri afurika y'epfo indege ye ikazagwa ku kibuga cy'indege cya lubumbashi ku itariki eshatu z'ukwezi kwa munani mu gihe nta bindi byazitira ukugaruka kwe tariki umunani z'uku kwezi kwa munani niwo munsi wa nyuma kuri jean pierre bemba wo kuba yatanze kandidatire niba ashaka kwiyamamariza kuyobora igihugu ibintu byasabaga ko ahibera kuko atari no kuri lisite y'itora yatunganyijwe akiri mu buroko nakwibutsa ko ku itariki umunani z'ukwezi kwa gatandatu aribwo urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'irahe rwahanaguriyeho jean pierre bemba ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu byakorewe muri centre afurika bikozwe n'inyeshyamba yari ayoboye zari mu mutwe wa mlc hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri n'ibihumbi bibiri na gatatu yahise agirwa umwere ararekurwa icyemezo cyafashwe nyuma y'uko abacamanza b'uru rukiko basanze mu rw'iremezo hari amakosa akomeye yakozwe mu guca urubanza rwe claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
ko dusezerana amakuru n'ibiganiro kuri saa tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije igipolisi muri zimbabwe carashe imyuka ibabaza mu maso ku bari mu myiyerekano bashigikiye abatavuga rumwe na leta uno munsi wa gatatu ku mugwa mukuru harare umuntu umwe yishuwe arashwe myiyerekano y'inyuma y'amatora tubabwiye kandi ko mu nama mpuzamakungu y'amahoro igamije kumara iminsi itatu muri uganda uno munsi wa gatatu niho yatangura abakuru b'ibihugu cyane cyane abo mu karere k'ibiyaga binini biteguriye gushimika cyane cyane ku bijyanye n'ubumwe hagushimika cyane ku bituma abantu batumvikana byagiye biraba muri ako karere abantu bane bemejwe ko bafite umugera wa ebola mu buraruko bushinzwe guseruka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ayo makuru yemejwe n'abategetsi uno munsi wa gatatu nshuti rero mwese mwariko mukurikirana ibiganiro tuba tubafitiye kuri saha niyo bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimiye enjeniyeri zuber yadufashije ku buhinga bw'ibyuma hamwe na fasi bwebeyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo na oriyani itanga ishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza